iyi ni radiyo ijwi ry'amerika iravugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi nshuti ba mwanya mwabonye bucya muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabasuhuje mwese ibiganiro byacu turabihera mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika mbere yo kubagezaho ikiganiro iwanyu mu ntara nyuma yacyo haraza ikiganiro cy'umuziki duhere mu burundi umukuru w'igihugu cy'u Burundi evariste ndayishimiye yashyize ku mugaragaro amatsinda ane y'abantu ahanganye nabo n'igituma abarundi ari abantu bagoye kuyobora yatunze n'urutoki bamwe mu barundi batuma lisansi itagera mu gihugu ku rugero baba babisabyeho inkuru ijwi rya amerika yateguye yifashishije inshuti zayo mu burundi murayigezwaho na Thierrive ndayishimiye ku munsi ugira kabiri w'igikorane ciswe gushimira imana ku myaka ine perezida evariste ndayishimiye amaze ku butegetsi kiriko kirabera inyabihanga mu ntara ya mwaro umukuru w'igihugu c'u burundi yongeye guhanura indongozi ku vyerekeye ubutunzi perezida ndayishimiye avuga ko mu gihe leta y'u burundi ikora utwigoro kugira ngo ntihagire ibidandazwa vya nkenerwa bibura mu gihugu haracari bamwe mu ndongozi bamenyereye kunguka vyinshi badakoze babuze ibidandazwa harimwo n'ibi bitoro ko bitokwinjira babeshe ko intwaro igomba ikombogwe yagize ati ibidandazwa vya nkenerwa ntibibuze kubera ubukene bw'amafaranga mvamakungu mu burundi ikibuze ni umutima wo gukunda igihugu ugashira imbere inyungu zawe perezida ndayishimiye asigura ko hari indongozi mu gihugu zibesha bigatuma haba abanyamitahe badashikana ibidandazwa vya nkenerwa mu gihugu jewe ntabwe gutwara ibihanga bandagije mwebwe nyene nabonye ibintu byinshi muri cya mbere nabonye ni uko barundi biyorobeka barundi turiyorobeka ibyo tuvuga ibyo dukora niyumvira none twokora iki kugira ngo tuve muri ubwo bwiyorobeka avuga kandi ko mu byo amaze kwibonera muri iyo myaka ine n'abarundi bigira intore mu maso yiwe ariko kandi mu bikorwa byabo bagwanya iterambere ry'igihugu perezida evariste ndayishimiye anavuga kandi ko amaze gutahura ko abarundi bashaka kujya batarushe yatanze akarorero ku barundi bamwe bamwe baja ku masoko ataco bashoye bagategera abashoye ibyo babiriye akuya bakabarahira ko ico bazanye batakidandaza aho yatanze akarorero ku borozi b'inka n'abazigura bagurisha mu masoko batuma ibintu bizimba ku isoko hariho abaciye bagira ubundi bwenge n'ababonye nabo nyene aho hari umugabo atondana inkoni ku isoko ashoye inka atazi iyo yororewe we woroye inka warushe uyahirira ugize ngo urashoboye akakwagira kushika mu isoko ngo nije nshobora inka yayigurisha ibihumbi amajana atandatu bakagukubita ibihumbi amajana ane agatwara ibihumbi amajana abiri umukuru w'igihugu yerekanye ko mu bindi bizingamitse ubutunzi bw'igihugu hari indongozi zishyira imbere inyungu zabo zikibagira iz'igihugu aho havugwa abagwizatunga n'indongozi ziboheye amaboko imugonga igihugu bakoresheje ikinyoma avuga ko bamwe bakoreshwa na banki igihugu bashaka ko mu burundi hatera ukugarariza ubutegetsi kuko kubona hatera igihe hakaboneka umuntu ashobora kuva kuvuga ngo ntimuzane igitoro i burundi agira habikundeta akagenda akabuza abantu ngo nimutange dokima y'ubwato burimwo igitoro umurundi akandika ikete ati naho muzana ico gitoro uburundi ntimushoboye gukirira muzoriha ugasanga ni ndongozi abivuze ukabona umuntu ubwato bataguye kuvomamwo igitoro akandika ikete ati kurakubwo bwato i burundi no byarabaye yatanze urugero rw'abagwizatunga bamenye ko hari umwe muri bo yahawe amafaranga mvamakungu aje kuzana ibitoro baca baja hamwe bamuha ayo yocungutse ko kugira ngo areke kuja kukizana patiri nizigimana daniel nawe yashikirije uturanga tune abarundi bategerezwa gukurikiza kugira ngo uburundi butere imbere muri ivyo harimwo kuzigama agateka k'umukenyezi kugira ngo ntatakaze iteka ryo kwibaruka hakaguma ari nkingi y'ubuzima hari n'icyo asaba indongozi ni ukubaha ubuzima ubuzima ni kakihabwa ni ingabire y'agakura ari nicyo gituma n'ibyo biraba amategeko yo kurorinda bitovugwa mu gihugu cyacu twabinginze kandi kubera twashize imana imbere nta nteka y'uko tuzokingira ayo mabi ntaheze ngo adushikire ngo ashikire igihugu cacu patiri daniyeli avuga kandi ko agateka k'abubakanye gakwiye gukingirwa kugira ngo n'ibibondo byabo bikingigwe uwo mukozi w'imana akaba yateye akamo indongozi kwamirira kure ivyiyumviro biriko birakwiragizwa ku isi byemera ko abahuje ibitsina bashobora kubana canke abantu bakabana batemera ko umukenyezi azokwibaruka ivyo vyiyumviro ntibihuye n'umugambi w'imana ariko kandi uwo mupatiri akaba yasabye abarundi kuvyara b'imiryango n'igihugu bashobora kurera Thierry Ndayishimiye harakoze kuri iyi nkuru ijwi rya Amerika yateguye ifatanyije n'inshuti zayo mu Burundi mu rwego rwo kwizihiza umunsi wahariwe impunzi ku isi yose wabaye ejo bundi kuwa kane komite ikurikirana ibibazo by'impunzi z'abanyarwanda yakoze ikiganiro ku munsi nyirizina yibutsa umuryango mpuzamahanga muri rusange by'umwihariko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ndetse n'ibihugu byakiriza impunzi ko bafite inshingano zo kurinda impunzi no kurushaho kuzigenera ubutabazi zikenera bwana condo gervais umwe mu bagize iyi komite uri hano muri amerika wayoboye icyo kiganiro yarayavuganye na mugenzi wacu timu ishimwe atangira amubwira impamvu bakoze icyo kiganiro uwo munsi twawizihije duteganya ikiganiro mbwirwaruhame gisobanura ibibazo by'impunzi z'abanyarwanda muri rusange mbese nubwo abantu bavuga ngo amahoro yaraje twagaragaza yuko izo mpunzi zidakwiye kuba zakwibagirana mu rwanda bavuga ko muri iyi myaka mirongo itatu ishize ikibazo cy'ubuhunzi cyashize nta munyarwanda ugihunga kuki mukunda kugarura iki kibazo cy'ubuhunzi icyo musaba ni iki hari perezida paul kagame ejo bundi mu kiganiro yatanze yavuze ko nta mpunzi y'umunyarwanda ikiri muri kongo ko abanyarwanda bose batashye ababayo ari abafite ingengabitekerezo ya jenoside ariko kuri kuri ni uko impunzi muri kongo zihari nanone muri uwo mujyo ejo bundi numvise nyakubahwa karidinali kambanda arkiyepisikopi wa kigali avugira ahantu imusha ko muri iyi myaka mirongo itatu nta muntu n'umwe ugihunga nta muntu wicwa nta muntu usenyerwa nta muntu ubundabunda ibyo bintu niba yaracitswe niba byaragenze bite ariko byashengabaje imitima y'abanyarwanda bose bazi ukuri kubera muri kiriya gihugu kandi babibona buri munsi nkaba rero ahubwo wenda marabona hano akanya kuvuga kumubwira nti nyamuneka nyakubahwa karidinali niba waranyereye ukwiriye gusaba imbabazi abanyarwanda naho ubundi urakwegera kiliziya katolika iramuye kubonamo umuyobozi wayo hanyuma ukavuga amagambo nk'ayo ngayo wagira ngo n'agashinyaguro nagira ngo rero noneho nkubwire ko kuri kiriya kibazo cy'impunzi z'abanyarwanda leta y'u rwanda guhera mu myaka ya bibiri na cumi yatangiye kugenda yotsa igitutu umuryango w'abibumbye bicishije kuri hcr ryo shami rishinzwe ibibazo by'impunzi kugira ngo bahagarike ubuhunzi ku kibazo ku banyarwanda bati igihugu cyazanye cyabonye amahoro abantu bagomba gutaha nta mpunzi w'umunyarwanda ukwiriye kuba hanze bashyizemo umwete hanyuma baza no gufata icyemezo cyo kugira ngo ubuhunzi bw'abanyarwanda buhagarikwe binyuze mu byo bita kure boroze do sesasiyo guhera ku itariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa gatandatu muri bibiri na cumi na gatatu ntabwo byakunze kuko iyi komite yacu yagiyeho mu kwezi kwa kane muri uwo mwaka wa bibiri na cumi na gatatu igerageza gusobanura ko ibibazo bikiri byose ntibyakunze byamaze icyo kora imyaka ine noneho muti urambye w'ikibazo cy'abanyarwanda hajemo ibisubizo bine icya mbere ni uko bavugaga yuko abanyarwanda izo mpunzi zishobora gutaha ku bushake ikindi bateganyaga ni uko bakora ibyo bita integarasiyo rukari ni ukuvuga ko mu bihugu bahungiyemo bashobora kubaha ubwenegihugu cyangwa se bakabemerera gutura muri ibyo bihugu ku buryo buhoraho ikindi cyabakurikiragaho n'ibyo bise egizamisiyo ni ukubyita gusonerwa kuba impunzi zitabashije gutaha ku bushake cyangwa se ngo zibe zababona amacumbi aramye muri icyo gihugu ko noneho bazihana none zakomeza zikagira sitati y'ubuhunzi ikindi badakunze kuvuga kandi nacyo cy'umuti ukomeye ni uko izo mpunzi bazivana mu bihugu wenda byahungiyemo tuvuge nko muri afurika bakazijyana mu bihugu by'i burayi haba muri amerika muri canada muri biriya bihugu bya za noruveje bya horande cyangwa se no muri australia condo wakomeje kuvuga wumvikanisha ko ikibazo cy'impunzi ari ikibazo gikomeye nyamara umuryango mpuzamahanga na hcr ubwo ni ishami rya oni rishinzwe impunzi iyo bivuga ibibazo byugarije impunzi ntabwo tujya twumva bavuga impunzi z'abanyarwanda ubwo ni ukubera iki Ni- nicyo kibazo gikomeye cyane eh, ni ikibazo gikomeye cyane kandi ni nacyo yenda kiza- gituma bitazigera birangira natangiye nkubwira yuko hcr yashyizweho igitutu na leta y'u rwanda muri myaka ya bibiri na cumi bababwira ati nimuvuge yuko dufite umutekano hano ko nta kibazo rwose impunzi zigomba mugomba guca ubuhunzi impunzi zigataha babokeje icyo gitutu impunzi nazo aho ziri zikavuga ziti ibyo ba leta y'u rwanda ibabwira ntabwo ari byo ni amareshya ariko kuri ni uku nguku nta burenganzira bwa muntu bwubahirizwa hariya yewe no mu minsi yashize bagatanga urugero bati nimurebe nk'impunzi za kiziba uko zafashwe n'impunzi z'abanyekongo zabonaga zifashwe nabi zikavuga ziti "Eh, nimutureke tuve ahangaha du- nibishaka nidushaka dutahe tujye iwacu tukanavuga duti uzumva vurema umutekano we utagoramiye nyamuneka niba ubasha gutaha ukabona ntacyo bigutwara ntacyo bigutwara bifite abaza kurinda uzatahe ariko abo bantu batinya gutaha n'impamvu zigaragara zumvikana timu ishimwe harakoze kuri iyi nkuru inshuti zacu mukomeje gutega amatwi radiyo yanyu ijwi rya amerika tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
perezida w'uburundi evariste ndayishimiye yijeje abaturage ko igihugu kigiye gutera imbere n'ubwo hakomeje kumvikana ibibazo by'ibura ry'amadovizi lisansi n'amazutu hirya no hino mu gihugu yabivugiye i nyabihanga mu ntara ya mwaro mu ijambo ryo gutangiza amasengesho yo gushimira imana ku myaka ine amaze ku butegetsi inkuru ijwi ry'amerika bateguye yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na desire hatungimana
izo ni ingamba zabanjirije ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi igihe yugurura amasengesho y'iminsi ine yo gushimira imana ku mugwa mukuru wa komine nyabihanga imwaro ku myaka ine amaze arongoye i Burundi perezida evariste ndayishimiye yagarutse cyane ku vyanditswe mu gitabo cya bibiliya yakoresheje imvugo ifobetse agereranya uburundi n'igihugu cya isirayeli nayo ibihe uburundi burimwo nicyo kimwe n'igihe c'ihunguka ry'abanyisirayeli bava mu buja mu misiri bagana igihugu c'isezerano evariste ndayishimiye yasabye abarundi bihebuye ko borema bakibuka ibihe bikomeye abanyisirayeli baciyemwo kugira bashikire igihugu cabo c'amata n'ubuki umukuru w'igihugu c'u Burundi aremeza ko mu gihugu hari ikibazo c'amafaranga mvamakungu gikwega ubukene bw'ibitoro ariko ntivyotuma abarundi bihebura canke babifata nk'inyendamuvano yo kugarariza ati kurya abagararije musa imana yabahanye no mu burundi rero niko bizogenda murabambariza bavuga yuko uno munsi bakenye batwiganire ingene bari batunze mu minsi iheze hanyuma batubwire ingene baherewe ndetse tubafashe gusubira mu matungo yabo mbere rimwe na rimwe us- usigaye umengo ni ukwitoraguza ngo baronke ingo zo kugarariza abavuga ko batakironka amahera mvamakungu n'igitoro perezida evariste ndayishimiye yabishyuye agira ati hari abavuga ngo barabuze amahera mvamakungu mbega ejo haheze ayo bari bafise bayakura hehe hari uwahazibiye ngo tumusabe ahagomorore aho kwitodomba nagira ngo duciriye agace aho bayakura kugira ngo natwe tuhatorere akajisho hari n'abandi bavuga ngo babuze igitoro bakidogera uburongozi mbega kare bahora bakivoma hehe ubwo burongozi nibwo bwazibiye iryo vomo bakivomamwo umukuru w'igihugu we avuga ko adahengeshanya kwereka abarundi aho bokura itunga yotuma haboneka amafaranga mvamakungu yotuma ivyo bitoro n'ibindi biboneka evariste ndayishimiye yabwiye abari ku kibuga c'inyabihanga ko afise ibimenyetso bine bitabesha vyerekana ko bariko baragana ca gihugu c'isezerano gitembamwo amata n'ubuki ivyo navyo ni amahoro atuma umurundi aryama agasinzira akarima kimbura bitandukanye n'ibihe biheze ikindi kimenyetso ni ukungena uburundi bwafatiwe ibihano n'isi yose ariko bukaguma buhagaze mu matora naho arabanka ibyavuye mu matora kandi badashobora kwerekana ibiro by'amatora ubusuma bw'amajwi bwabereyemwo mu bijanye n'ubudandaza ndengambibe evariste ndayishimiye yatangaje ko rutifashe nabi na gato kuko mu burundi hinjira ibidandazwa biciye umuriyaridi urenga w'amadolari y'amerika ariko ayinjiye mu gihugu akaba angana n'ibihumbi majana atandatu vyerekana ko hari abinjiza amafaranga mvamakungu mu kinyegero haraguzwe imiduga irenga ibihumbi mirongo itatu na bitatu ibindi bimenyetso ni imvura igwa neza isi imera hamwe n'ukungene hariko haratorwa ubutare bushasha nk'umujumbu n'abifuza gushinga amahinguriro kugira bahingure ibikoresho vyahora bigugwa mu mahanga evariste ndayishimiye yihanije kandi abategetsi bamwe bamwe banka kwakira abanyamitahe baba baje gushinga amashirahamwe n'amahinguriro mu burundi kuko ari ingendo isubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu urongoye ishirahamwe parsem faustin ndikumana aherutse gutangariza abakunzi b'ijwi rya amerika ko kugira hagire igihindutse kuri leta ya ndayishimiye bisaba ugukosora amakosa yabaye kuva ashitse ku butegetsi ni ukuvuga rero yuko umukuru w'igihugu ari hejuru y'inzego ibintu bimeze gutyo niyo leta irashobora no gutanga igihoho mu gihe ibintu bitava mu nzira hakaza iyindi kandi n'umukuru w'igihugu akayiha uburyo no kwishigikira kugira ingingo zifatwe iyo leta igaca ihamagara n'abandi bashobora gutera icyo baterera mu bahinga kugira ibyiyumviro byose bishobore kujya mu ngiro igihugu gishobore gutoha gisubire mu nzira nyayo umutambukanyi wahoze ari umukuru w'igihugu denise nkuru nziza nawe yigishije ku bijyanye no kutibagira iyo imana yakuye uburundi kuko abarundi boca bahona kuri wewe ibibazo abarundi barimwo ni ibyo kubigisha no guca bugufi bityo bokwigumya ntibahave bagumuka ku barongozi ishami rya roni ryita ku mpunzi hshcr riratangaza ko mu ntara kivu ya ruguru muri repubulika ya demokarasi ya kongo habarizwamo impunzi ibihumbi ijana na mirongo itandatu n'umunani zikeneye inkunga zitandukanye goma jimishu kandi bakomera iyo ni imibare yatangajwe mu gihe cyo kwibuka umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi ku isi ishami rya oni ryita ku mpunzi hcr ryakorewe umunsi ku byicaro bikuru bya guverineri w'intara kivu ya ruguru muri ibyo birori hatanzwemo ubutumwa butandukanye burimo uko impunzi zifashwe muri iki gihe intambara zikomeje kuzengereza uburasirazuba bwa repubulika demokarasi ya kongo mu mujyi wa goma kimwe n'ibindi bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa kongo hagaragaramo umubare munini w'impunzi zaturutse mu bihugu bituranyi bya kongo bwana lorenzo laspada umuyobozi w'ishami rya oni ryita ku mpunzi HCR mu ntara y'Ikivu ya ruguru yatangaje ko mu mujyi wa Goma habarizwamo impunzi ibihumbi bitatu ziganjemo izaturutse mu Rwanda mu Burundi Uganda Kenya na Tanzania
muri Kongo muri rusange harabarizwamo impunzi zirenga miliyoni ariko izanze ziturutse mu bihugu bibanyi na Kongo zirenga zigera ku bihumbi mirongo itanu mu ntara y'Ikivu ya ruguru habarizwamo intambara harimo ibihumbi ijana na mirongo itandatu n'umunani mu mujyi wa Goma ho hakabaho ibihumbi bitatu abo bose biganjemo abavuye mu Rwanda no mu Burundi icyo HCR ikora ni ukubafasha mu buryo ubwo aribwo bwose
impunzi z'abarundi nizo zitabiriye ari nyinshi ibikorwa byari byateguwe na HCR zimwe muri izo mpunzi zavuganye n'ijwi ry'amerika zemeza ko ubwo zageraga mu mujyi wa goma kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda ubuzima butazoroheraga nubwo zaje kumenyera buhoro buhoro uyu ni madamu pasikaziya nyiramana watangiye atubwira uko yageze muri kongo ariko imbere y'uko twiyandikisha niho byari bigoye kuko twagiye mu ma mu nshuti abantu b'abacuruzi bacururiza kera mu burundi nibo twahungiye tukihunga niho byari bigoye kuko tutari tumenyereye ubuzima bwo ngaha muri kongo kuva twiyandikishije muri seneri no muri haseri barakoze ibyo bashobora byose baradufasha batangwa kuduha ama assistance kugira tubone uko twakwishyura inzu abandi ijwi ry'amerika yavugishije bemeza ko bahura n'imbogamizi nyinshi muri izo mbogamizi harimo nko kuba bamwe badafite ibyangombwa by'impunzi uyu ni michel ngirimana umurundi wahungiye muri kongo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu kuva iyi ntambara ya m itangiye hari confusion ku batazi impunzi z'abarundi uburyo zibayeho agateka kazina muntu gatangiye kugenda gahonyangwa buhoro buhoro bitewe no bamwe ntibazi impapuro impunzi za seri zifise niyo uziberetse mugabo bashaka kukwereka yuko batazizi aho niho hatangiye kubonera imbogamizi izi mpunzi zivuga ko zikigera muri repubulika ya demokarasi ya kongo zabonaga ubufasha buturutse cyane kuri hcr na komisiyo y'igihugu yita ku mpunzi muri kongo cnr kandi ko iyo mfashanyo yaziraga igihe ariko ubu siko bimeze madamu aline ikimana impaye ni umwe muri bo hcr na cnr byaratwakiriye kirabishyira muri base de done yayo hariho n'ubuzi twagiye twiga nko gucuruza atabyo twari tuzi kubera ibyo bibazo bose icyo basaba leta ya kongo na hcr ni ukubaha ibyangombwa bibemera nk'impunzi no kutabakorera ivangura kimwe n'abandi baturage icyo twosaba ubuyobozi kuri uyu munsi ni uko izo bita za solisiyo dirabure bozishyira mu ngiro abemerewe gusubira iyo bavuye bakabasubizayo nimba bikenewe ubwenegihugu bakabaha ubwenegihugu bw'abakongomani ibyo mbese byose nk'uko bidufashije ubu usanga nta karata y'abakongomani dufite tukaba turi mu mu gihugu cy'abakongomani icyo twosaba leta ya kongo cyangwa abantu ba hasere abashinzwe impunzi ni uko bodufasha twese cyane cyane bariya batazi akazi k'amaboko twebwe tuzi akazi k'amaboko dushobore gufasha basi bene wacu komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri kongo seneri iremeza ko uburenganzira bw'impunzi zavuye hanze ziba muri kongo bwubahirizwa kimwe n'abanyekongo bose tumubajije ku kibazo cy'ibyangombwa by'izi mpunzi bwana reginale mupendwa wari uhagarariye umuyobozi wa seneri muri ibyo birori yagize ati la carte est un document qui est délivré ikarita y'impunzi itangwa na leta ya kongo kandi ibyo bisanzwe bikorwa mu bice byose bigize igihugu impunzi rero ziva hanze zihabwa amakarita azemerera kuba muri kongo ariko icyo gikorwa ntabwo kiragerwaho kuri buri mpunzi zose ziri muri kongo impamvu ni uko zimwe zitaramenyekana na leta ariko uburenganzira bwazo burubahirizwa cyane kimwe nk'abandi bakongomani ubu turi mu gikorwa cyo kubahereza amakarita bose kugira ngo bemererwe ibikorwa byose byose bikorerwa muri kongo
seineri yemeza ko kuva mu myaka ya za mirongo icyenda uburasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo bwakomeje kugenda bwakira impunzi zitandukanye ziturutse mu bihugu bituranye na kongo cyane zo mu rwanda no mu burundi izi mpunzi zibarizwa cyane mu ntara kivu ya ruguru na kivu y'epfo izi mpunzi ziyongera ku zindi zirenga miliyoni eshanu zo hagati mu gihugu zahunze kubera imirwano ikomeje hagati y'imitwe itandukanye yitwaje intwaro irwanya leta ya kongo izi nazo ziraca mu buzima bugoye cyane bitewe no kubura ibikenerwa mu buzima bwabo bwa buri munsi jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda
ikiganiro c'abakenyezi aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo n'ingene bafasha imiryango yabo n'uko biteza imbere ubwabo ikiganiro c'abakenyezi ni ku ijwi ry'amerika
mu kiganiro cy'abari n'abategarugori nabibabwiraga mu ngingo nkuru turi mu burundi aho abagore n'abakobwa bagendana ubumuga bw'umubiri bavuga ko bahura n'ingorane zitandukanye mu buzima bwa buri munsi zibabuza kugira uruhare rukwiye mu iterambere ry'igihugu inkuru yateguwe na tiyarive ndayishimiye mu gutegura iyi nkuru abakunzi b'ijwi ry'amerika ntibashoboye kugera mu ntara zitandukanye z'igihugu ngo babone ishusho y'uko abakenyezi n'abigeme bagendana ubumuga bw'umubiri babayeho uyu munsi turaraba uko byifashe mu ntara ya kayanza aho abakenyezi bavuga ko bagikumirwa mu iterambere ry'igihugu ndayikunda violette arongoye ishirahamwe ry'abagendana ubumuga muri iyo ntara aratubwira ubuzima babayemwo sinavuga yuko bashyigikiwe cyane kuko usanga no kumenyekana batamenyekana abagendana ubumuga aho bari benshi turasanga bataronka ubushobora kubavugira mu kibano honyine iyo umuntu agendana ubumuga usanga umenga hafi na hafi ntibamwitaho cyane kugira ngo bamenye ikibazo baba bafite mu kibano honyine no mu bajejwe intwaro naho nyine birashikayo kuko hari byinshi usanga n'abagendana ubumuga bakeneye bakeneye intwaro yoba yobafasha ariko ugasanga ntibabashikako uwo mukenyezi aserukira abandi avuga ko bagerageje gushinga ishirahamwe bahuriramwo ndetse baranaryandikisha bafise umugambi wo kurondera ico bokora kibateza imbere ariko ntibigeze baronka ababafata mu mugongo uyu mukenyezi asigura ko hari n'abigeme baheze amashure hageze gusaba akazi bagakumirwa kandi batamugaye mu mutwe twarondeye akantu gatoyi twohurira koko duhuza kugira ngo hamwe byoshoboka tukaronka n'udufata mu mugongo aronke adutora bitagoranye ariko aho hose ntituraronka umuntu ashobora kudushyigikira ngo adufate mu mugongo kandi iryo shyirahamwe twararyandikishije no muri komine ririyo riranze nk'ubu hariho umukobwa umwe yarangije amashuri kandi yenda n'ubumuga jewe naratangaye cyane kuko nari nzi yuko umengo abantu bagendana ubumuga kandi bakagirirwa amahirwe bakaniga ko iyo iba ari intambwe ndende ubwo urumva yuko atabona yuko ari uko baca babona yuko umengo ntashoboye ubwo ari ngaho nyene ubu abajejwe intwaro ngaho mu ntara ya kayanza nabo baremeza ko hari abantu benshi bataratahura ko ugendana ubumuga ashoboye kugira ico yimarira n'igihugu muri rusangi bakanibona siliveri umuhanuzi wa buramatari w'intara ya kayanza ajejwe imibano inkino n'imico kama avuga ko babandanya guhimiriza abanyagihugu kugira ngo bumve kimwe ko abagendana ubumuga nabo ari abantu nk'abandi ntuba yuko twebwe turacabandanya duhimiriza dufatikanije mbere twese turacabandanya duhimiriza kubwira bamwe bose babyumve tubyumve kumwe kubwira tudushikirane kuko ni igikorwa gikomeye cyane kuko mico n'imigenzi y'abarundi turamaze kubona yuko hariho abantu mu gifaransa batabasansibe ku bantu bagendana ubumuga batabibona baca bagira impuhwe turashobora duhimiriza rero cyane igikorwa cya twese naho ku bijanye n'uko abagendana ubumuga batakigwa neza mu kibano abandi bagatabwa n'abo bubakanye bakanibona siliveri umuhanuzi wa buramatari w'intara ya kayanza arabahanura icyo noherako ni uko umuntu agendana ubumuga muri wenyine arumva yuko umenga arafise akantu muri wenyine yo kumenga mbega ko abandi mbona bakomeye jewe imana yampoye iki nicyo gituma tuguma turemeshanya kubwira nawe nyine yumve kubwira tuzobandanye dushyikirana yumve mu kibano yakigwe kugira twese tumutahure nawe nyine yumve abahinga mu bijanye n'iterambere ry'imibano haba ku bagendana ubumuga n'abandi bavuga ko muri iki gihe abagendana ubumuga habashiriweho amategeko abagenga yubahiriza agateka kabo ndabarushimana andre floria umuhinga mu bijanye n'iterambere ry'imibano avuga ko ikibazo gihari ari uko abajeje intwaro guhera hasi batazi ayo mategeko akingira abagendana ubumuga yashizweho n'amashirahamwe mpuzamakungu n'uburundi bukaba bwaraye yemeje avuga ko hakenewe inyigisho zimbitse kugira ngo abajeje intwaro no mu kibano bigishwe neza harakenewe rero ibi ibintu nka bibiri ni uko bari abo hasi abatware bo gushika kuri nyumba kumi bari bakwiye nabo nyene kwigishwa ko amategeko mwene ayahari kugira ngo bashobore gukingira abantu ngabo n'ikindi nabo nyene ubwabo abagendana ubumuga barakwiye kwigishanya bakamenya yuko ubutegetsi budaherera mu gacimbiri gusa ko bashobora iyo badatunganirijwe kwitura izindi nzego zikurira abo rero afatiye ku buryo ibintu byifashe mu yandi makungu uwo muhinga avuga ko uburundi bukiri inyuma mu kumva ko umuntu afise ubumuga ari umuntu nk'abandi kuko bigoye kubona uwubakanye n'uwugendana ubumuga akenshi n'ababikora mu nyuma usanga babataye uwo muhinga asanga ikibazo nyamukuru kiri mu bajeje intwaro kandi ko bakwiye kwigishwa kugira ngo abagendana ubumuga bahabwe agaciro agaciro mu kuronka iby'umunyagihugu agenerwa abajejwe intwaro bashishikariza abo bakenyezi n'abigeme bagendana ubumuga kudacika intege mu kwishira hamwe kugira ngo ijwi ryabo rishike kure amategeko mpuzamakungu akingira agateka ka zina muntu avuga ko umuntu wese afise uburenganzira bwo kubaho neza akidegembya mu gihugu ciwe muri ayo mategeko hari aho avuga ko mu gihe umuntu yahohotewe ari umukenyezi canke umukobwa agendana ubumuga ibihano bigwizwa na kabiri kabiri mu ntumbero yo guha agaciro abagendana ubumuga thierry vendayishimiye ijwi ry'amerika kigali ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gushigashyira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi ingwe ikurira umwana ikakurusha kurakara umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiye imana radiyo yanyijwi ry'amerika mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikira no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu naho kuri interineti ni wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com ibiganiro byacu birakomeje njye mwari kumwe kuri mikoro muri uyu mwanya deujenia mukankusi murakarama